Ah, by this time of the day, man, I don't be, I don't be drunk. Ah, so I don't tire me. Ah, I think I, I just run away of this one there. Ah. Ah. Ah, bro. Abba. I do, I do fine. Now you there, there? Now you. Now you. Now bro, don't join me now. Don't join me. Eh? Exactly make i join you come dey be like say maybe i no hear well before. o be mumu. make i join you na no be so. you think say you dey wise. come be like say mumu ma. wait we get how person go do am for this country wey we dey sef person no go you be guy now you no know check am take am <laughs> na so e dey be. chai. you know guy take this one i take this one Have you? so I dey be you know say you see chill you see this life this life no be say person go just dey wala. ayé mi tèmi bá mi. ah na when you una buy this mineral. Mm-hmm. You know what you Yeah, no. Yeah, right. Ah. Hmm. This is what we one day now. Will you keep quiet? A few moments later. Eight more join. Hmm? Who's the difference? Hmm? Mm-hmm. Thank you. If you see Emeka, greet am for me. And don't forget that guy. That guy fuck up that day. Bye bye. I go see you. Okay? I don't go be that.

me to me by me. How do we have? and who can say